iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ubu ni saa moya n'igice z'umugoroba mu rwanda no mu burundi mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi turi kuwa mbere tariki ya kane z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hano muri studio ya cumi na karindwi muri kumwe nanjye edi rwema na Oriane itanga ishaka nanjye ndabaramukije ndabaha ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba kaze neza aho twashoboye kuvugana bamwe bakavuga ko bahunga kubera batinya intambara ishobora kwaduka bivuye mu kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu petero nkurunziza kugera igihe cy'imyaka itandatu two ku murango hakaba haciye umupaka w'uburundi na tanzania abantu bagera ku bihumbi bibiri n'amajana atatu
uwo ni serge sindayigaya umunyamakuru wa boneshe fm mu ntara ya makamba avuga ku ihunga ry'abarundi bahungira mu gihugu cya tanzania iyi nkuru hamwe n'ayandi makuru avuga hirya no hino turayibagezaho mu kanya gato amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu ruzinduko arimo mu gihugu cya kenya minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry yatangaje inkunga ingana na miliyoni mirongo ine n'eshanu z'amadolari azafasha ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu gihugu cya kenya iyo nkunga izafasha kwita ku mpunzi zirenga ibihumbi magana atandatu zahungiye muri icyo gihugu anashima kenya kuba yarakiriye ikanacumbikira izo mpunzi uyu munsi kandi bwana kerry yashize indabo ku rwibutso rw rw'inzirakarengane zaguye mu gitero cy'intagondwa cyagabwe kuri ambasade ya Amerika mu mwaka w'ibihumbi- w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani i Nairobi umurwa mukuru wa Kenya Minisitiri Kerry yabonanye kandi na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya baganira ku buryo ibihugu byombi byafatanya kurwanya umutwe w'intagondwa wa Al Shabaab ufite icicaro mu gihugu cya Somalia uwo mutwe umaze kugaba ibitero bitandukanye ku butaka bwa Kenya birimo icyabaye ukwezi gushize mu karere ka Garissa umwaka ushize nanone uwo mutwe wagabye igitero ku nzu y'ubucuruzi yitwa Westgate mu murwa mukuru Nairobi nava muri Kenya Minisitiri Kerry arakomereza urugendo rwe mu gihugu cya Djibouti ahari ibirindiro by'ingabo za Amerika azava Djibouti yerekeza i Riyadh muri Arabia Saoudite ni Paris mu Bufaransa leta ya somali itangaza ko yifuza ko abamenyeshamakuru bareka kwita umugwe w'abagwanyi ba- bo muri ico gihugu izina rya el shabab mu kiganiro n'ijwi rya amerika general abduraham tuyare umukuru w'ibiro vya somaliya bijejwe iperereza avuga ko iyo ngingo yafashwe na leta ari iyo guhakanira uwo mugwi izina ryiza el shabab mu cyarabu bisigura ugwaruka general turyari avuga kandi ko leta yifuza ko uwo mugwi witwa August impfunyapfunyo z'ururimi rw'igisomaliya bisigura umugwi ugandagura abanyesomaliya general teriyari avuga ko leta ifata izina rya el shabab nk'umugera wandukiza kandi ko ikinyamakuru icyo ari cyo cyose cyokoresha iryo zina cyoba ari ikigamije gukwiragiza uwo mugera uwo mujenerali agas- akagabisha ko agiye gufatira ibihano bikwiye ibinyamakuru bizosangwa bikiri ko birakoresha iryo zina rya el shabab tubibutse nk'uko mugenzi wanjye abivuze ko el shabab ari umugwi umaze imyaka igera kuri cumi ugerageza gutembagaza ubutegetsi muri somaliya kugira ushinge leta igendera ku mategeko y'ikisilamu uwo mugwi umaze kugira ibitero by'ubwihevyi muri somaliya n'ibihugu bihanye imbibe nka kenya igitero giheruka kugirwa gikomeye cyane nk'uko mugenzi wanjye yabashikirije nticabaye igariza aho uwo mugwi wica abanyeshuri bagera ku ijana na mirongo ine n'umunani radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri leta zunze ubumwe za amerika abandi bantu batatu batangaje ko baziyamamariza tike y'ishyaka ry'abarepubulike ku mwanya w'umukuru w'igihugu abo ni carl fiorina ubaye umugore wa mbere utangaje ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu ishyaka ry'abarepubulike ben carson w'umwirabura na mike hakabi uzatangaza kandidatire ye kuri uyu wa kabiri fiorina w'imyaka mirongo itandatu yabaye umuyobozi mukuru wa sosiyete y'ikoranabuhanga hewlett packard igihe cy'imyaka itandatu mu kiganiro na televiziyo abc ya hano muri amerika uyu mutegarugori yavuze ko ubunararibonye afite mu kuyobora sosiyete ikomeye bimuha ubushobozi bwo kuyobora igihugu naho muganga carson w'imyaka mirongo itandatu n'itatu niwe muntu wa mbere washoboye gutandukanya abana b'impanga bari bafatanye imitwe hakabiwe yabaye guverineri wa leta ya arkansas akaba kandi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani nanone yaragerageje kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu icyo gihe ishyaka rye ryahisemo john mccain waje gutsindwa na perezida uriho barack obama abandi bamaze gutangaza ko baziyamamariza ishyaka kandidatire y'ishyaka ry'abarepubulike barimo abasenateri ted cruz rand paul na mark rubio abandi bashobora kugerageza amahirwe yabo harimo guverineri wa leta ya wisconsin scott walker na jeb bush uvukana na perezida george w bush akaba umuhungu wa george h bush mu ishyaka ry'abademokarate hillary clinton na ben sanders nibo bamaze gutangaza ko baziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu perezida wa israel reven rivlin avuga ko imyiyerekano yari ibaye yo kwiyamiriza amacakubiri n'inguvu zirengeje zikoreshwa n'igipolisi cya israel ku bayahudi baturuka muri etiyopiya bishira ahagaragara ikibazo gikomeye camyeho kandi gikeneye gutorerwa inyishu muri israel muri israel haba- habayo abayahudi baturuka muri etiyopiya barenga i- ku bihumbi ijana na mirongo itatu na batanu perezida reven rivlin yashikirije iryo- iryo jambo nyuma y'umunsi umwe abantu ibihumbi n'ibihumbi bagize imyiyerekano mu gisagara cya tel aviv aho abantu bagize iyo myiyerekano bahagarika uruja n'uruza ku ibarabara rikomeye mu gisagara bongera batana mu mitwe n'igipolisi perezida revlin yavuze ati iki kibazo ntica- ntici- nticitaweho kandi ntitwagihaye umwanya ukwiye ati aba bantu dusanzwe tumenyeranye kandi ni bene wacu ati iki kibazo ntidu- ntidukwiye kucirengagiza kuko dushobora kugira aho tuzosanga tuvuga duti iyo namenya iyo myiyerekano yabaye mu- yabaye muri israel yadutse mu ndwi iheze nyuma y'aho hasokeye isanamu yerekana umupolisi w'umuyahudi ariko arakubitwa
iyi gahunda radiyo yacu tuyibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com kuri facebook turi kuri voa radiyo yacu site yacu ya internet ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com imyiyerekano mu burundi irabandanya imyiyerekano irabandanya mugenzi wacu murantunga kuri uno munsi imyiyerekano yabandanyije mu burundi ku barabara ya 28 novembre munyonyo eh, mirongo ibiri n'umunani munyonyo i bujumbura abapolisi batanye mu mitwe n'abanyagihugu bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo c'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza mugenzi wacu desire hatungimana araducira ku mayanga uko vyari bimeze
aho hari ku ibarabara ryitiriwe wa mirongo ibiri n'umunani munyonyo isaha indwi n'iminota cumi z'umutaga aho abapolisi bariko barirukana urwaruka rwo mu nyakabiga rwari ruhejeje kuzibira iryo barabara iminota mirongo itatu barasa amasasu nyayo ayo masasu akaba yabandanije ari menshi cyane gushikaho hategwa na za grenade abapolisi barasubiza inyuma abari mu myiyerekano umuntu umwe muri abo bariko bagira imyiyerekano yakomeretse arashwe mu mugongo n'umupolisi iyo atahabona rusehabaniha y'umuryango utabara imbabare kwa rouge akaba yari kuhava ahapfira kuko atanumwe ariko aramwitaho muri iyo mishamirano hari n'abapolisi babiri bakomeretse naho biri uko abari muri iyo myiyerekano ntibarota bahagarika petero nkuru nziza adahevye kwitoza nk'uko bano babimenyesha twariyamirije manda ya gatatu dushaka tuba turi mu ibarabara nkunzi ategerezwa kugenda ubutegetsi ni ubw'abanyagihugu si ubwiwe twaramuhaye yarakwije nagenda n'ivyanka tuzoguma mu ibarabara mpaka yemeye turaba hatwara turiko turategura tutangura gutegura hamwe isite bose baraha nta gikorwa cabaye no muri vire hose ubu hose amakomine yahagurutse turaha mu makomine yacu niho turiko turakorera nta gikoreka mpaka nkuru nziza agiye turarushe n'intwaro y'umukazo yadutwaye imanda zibiri zirakwiye iya gatatu ntitwushaka ntitwemera turamusabye agende Odifax ndabitoreye umwe mu bamenyesheje ko azokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu asaba leta y'ubuhorande guhagarika imfashanyo y'igipolisi kuko muri kino gihe kiriko kirica abantu kubera ko igipolisi cy'igihugu twari tuzi ko ari igipolisi cy'igihugu mugabo bo twabonye bamwe bafatanije na bamwe biyita mu rwaruka rw'imbonerakure bakarasa amasasu abanyagihugu umwana umwe bamurashe mu mugongo yacikanye ageze kwa muganga abandi bakomeretse mu mutwe bakomeretse mu mbavu bararasa ibyuka byokera bararasa amasasu nyayo aha rero nkavuga nti biragaragaza ko igipolisi kitakiri igipolisi cy'igihugu kuko nta gipolisi gifise indero bashobora kurasa abanyagihugu bashyitse ibiganza hejuru bakabarasa bariko birukanga bakabarasa n'amarasasu yica aha rero nkagira nti igipolisi kimaze imyaka cumi kironka imfashanyo y'ubuholande jewe nk'umwenegihugu wa holande ubu nyene ico nsavye nuko leta ya holande ihagarika imfashanyo yose ihabwa igipolisi c'uburundi kuri uno wa mbere umuryango utabara imbabare croix rouge ukaba umenyesha ko hakomeretse abantu mirongo ine na batanu batatu nabo baritaba imana desire hatungimana bujumbura ijwi rya amerika
tukivuga ku nkuru zerekeye imyerekano ibandanye mu Burundi mugenzi wacu Frederic Nkundikije avuganye n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano Liboire bankunduki bak- bakundukize murantunga nawe aramucira ku mayange uko ibintu bimeze ibujumbura bo ukuntu byifashe ego sinavuga ngo byifashe neza cyane ariko sinanaye kubera ko isi cagerageje nta naho bitagenze neza ijana ku ijana ubu ibintu byifashe neza mugabo hariho ibintu byagenze nabi uno munsi gusumba uko byahora ivyo navyo ni biki Eh, hariho abapolisi batewe grenade bari hamwe hanyuma hakomeretse abapolisi cumi na batanu hanyuma hariho ibindi tukiriho turatoza neza tutararonya inkuru y'imvaho n'abasivile baba ba eh, barashwe ariko n'ibintu bikirimwo igipfungu tutaratoza neza mugabo uyu munsi hari ibintu vyabaye nabi gusumba uko vyahora amakuru ariko aratangazwa avuga ko abapolisi ico gihe bakoresheje insoro zica murashaka kutubwira ituma abapolisi bakoresha insoro zica ariko si nabyo ibyo abantu babivuga sinibaza ko babyemeza cyane twebwe mu gipolisi ntitwavuga ngo bakoresheje insoro ariko ahubwo navuga ko abapolisi bagaragaje kwifata bigumije cyane kubera n'aho batewe grenade ntibashotse baca bakoresha amasoro abantu babategerenade muba mwababonye ni bande ntawomenya neza urabona twebwe ntitwashoboka tuvuga ngo ni bande muri amatohoza ariko arakorwa eh, ntitwabimenya neza tuzaheza tubibabwire amakuru yatangajwe mu mpera z'indwi aravuga ko hariho umushikiranje yavuze ko abakora imyerekano muri iki gihe harimwo abakora iterabwoba ayo makuru niko muyavuga namwe oya iterabwoba ibyo siko twoshoka tubivuga mugabo iterabwo ry'ubwoba ririho rira- hari ibintu bivugwa bitera n'ubwoba abantu bakagira ubwoba ariko twe twabasaba ko nk'abo bantu babireka kugira ngo umutekano w'abantu ntuhungabane mwavuze abasivile bishwe abapolisi bo bamaze kumenya abisha abo basivile hariho n'amakuru avuga ko ah, abapolisi bashobora kuba barashe Eh, nibyo ntabwo ari ibyo bintu birimo- nababwiye ko bikirimo igipfungu turiko turabitohoza kugira tumenye abo bantu baba barashe mugabo y'uko baba ari abapolisi jewe nibaza ko atari byo mugabo turacabitohoza nta nkuru y'imvaho iragera kuvugwa ivyo vyabereye mu myirekano yo kwibera mu gisagara kihe mu gacimbiri muri quartier iye iyo grenade icyo nababwira ni uko iyo- yatewe abapolisi hari hari ahantu bita mushaga niho byabereye aho n'inzu y'umupolisi yaturiwe ariko rero hariho ibindi tukiri- turi- turiko turatohoza byaba byabereye aho bita mu nyakabiga nkuru ntiratomoka neza ku buryo twoyishikiriza ko iri ivyo vyoba ari biki ni ibitero ni amagerenade yatewe n'abarasanye habaye iki mu nyakabiga ni ibintu twovuga ko toshoka tuvuga mugabo twabonye umengo bifite intumbero tutari tumenyereye rero ngo turindira mu kaduha akanya tohozwa neza iyi migambi muri ko murafata mu gipolisi kugira ngo abantu ntibabandanye kwicwa eka canke gusiga ubuzima mu myirekano ibera mu makati atandukanye nkihe mu gipolisi twebwe imigambi dufise ni yuko tugerageza ku buryo ata bintu byokononekara kubera n'ivyo tujejwe hanyuma tukifuza ko ibi bintu byohagarara kugira ngo abantu ntibagume bamererwa nabi n'ibintu byabo ntihagire ico biba liboire bakundukize umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano mu burundi murakoze cane gose ku kanya mwaduhaye yego nanje ndabashimiye urakoze cyane nawe frederic nkundikije ku bw'icyo kiganiro tuvi bujumbura tujye mu ntara ya makamba ahavugwa ihunga ry'abaturage barenga ibihumbi bibiri berekeza mu gihugu cya tanzania mugenzi wacu etienne karekezi amaze kuvugana n'umunyamakuru serge sindayigaya ukorera radiyo bonesha akaba ari mu ntara ya makamba serge uranyumva neza ndakumva uri mu kahe karere ka makamba serge jewe ubu aya masaha mpagaze ahantu bita kabonga muri komine nyanzarake aha rero muri komine nyanzarake ku mupaka w'uburundi na tanzania aho abarundi batari bake babandanya bahunga aho twashoboye kuvugana bamwe bakavuga ko bahunga kubera batinya intambara ishobora kwaduka bivuye ku kiringo cya gatatu c'umukuru w'igihugu petero nkurunziza kugera igihe cy'icyatsi itandatu bo ku murango uyu munsi nyene hakaba haciye ku mupaka w'uburundi na tanzania abantu bagera ku bihumbi bibiri n'amajana atatu bashoboye kwiyandikisha ku gipolisi kijejwe imbibe hanyuma se serge sindayigaya abahunga baraturuka mu yahe mu kahe karere bo mu ntara y'amakamba komine cyane cyane ya nyanzarake abandi n'abava mu makomi mu ntara za rumonge na bujumbura rirare hamwe n'igisagara ca bujumbura none se abategetsi b'ako karere b'iyo ntara y'amakamba barabikoraho iki muri kino gihe buri amasaha y'intara y'amakamba yagiye guhumuriza Eh, aho twari ku mupaka tukaba twasanze n'igipolisi kigerageza guhagarika abanyagihugu bariko bagenda bahunga muri Tanzania baja muri Tanzania ariko bobo bakarara bakarengera ko badasubira ku mihana yabo buramatara rero ubu unye akaba ari karagirisha inama abanyagihugu benshi mbwa bakaba ibyo bashikiriza bakavuga ko batega ubwoba na bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure bababwira amajambo cyane cyane avuga ngo tuzobamesa abatemera ikinyungu c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza agira gatatu ibyo se abanyagihugu bo iyo mburamatara babwiye ko nta kibazo barabyumva barabyumva baravuga bo bakavuga ba- baradoma n'urutoki ku bantu bamwe bamwe babatera ubwoba mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi bwabo buramatara aka- yabahumurije akababwira ko urwa- urwo rwaruka rutera ubwoba urundi ruzohava rufatirwa ibihano mu minsi aho suri serge sindayigaya hari umunyagihugu waba uhari ngo tuvugane gato twumve impungenge zabo aho zishingiye egome ubu nyene riri kumwe n'umunyagihugu avuka nyene ku mutumba wa kabunga muri komine nyanzarake yanamubaye wamuduha ego ndamubaye muvugane Aro mwaramutse.
aho muri aho cyane Ego turayi kabunga.
Eh, muri aho mu karere ka nyahongaho umutekano wifashe ute aho ngaho ikabunga Ikabunga umutekano ni mwiza uretse gusa ko tuguma duhunga cyane. Abantu baguma bahunga cyane kubera imboneko ziva ngo zidomesa abantu.
nawe se uri mu bahunze Oya jewe nzonga kuwa- na- naje negura guhunga ndi ndije muri munanje wanje azokora ku nkuru kwa gatatu nanje munga.
none se kuba twumva bari mu tundi turere two mu burundi eh, bavuga ko umutekano uhari i- ikintu mu by'ukuri uhunga n- ni ubwoba bw'imbonerakure uvuga cyangwa se ni ikindi kintu Urabona imboneko zi- ziva ko tute tutemeye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu zizotumesa. Kumesa yo twasanze ari ukwica.
waraziyumviye ubwawe Eh, Barayivuga ne- nejo nejo ariko bayivuga bavuye mu nama inyanzarake kuri komine.
hanyuma se mwabwira abategetsi impungenge zanyu n'ubwoba mufite babikoraho iki Ikibabaje ni uko mu modokari baje ba- ba- bavyina uko na na chef de zone yarimwe.
abo bose ni abantu muturanye usanzwe uzi Ego bose ndabazi twarakuranye nakuranye nabo.
hari abantu usaba umuryango wawe bahunze ubu ngubu Ego barahunze bose ab- ab- abashiki banje nabo tuvuna nabo tuvuna na papa na mama bara- bamaze guhunga.
bahunze kuri uyu wa mbere cyangwa bahunze mu minsi yashize Bamaze iminsi ibiri bahunze.
ariko nawe urabyumva guhunga urugo rwawe guhunga igihugu cyawe ni ikintu kitoroshye none se ubu barahunga bagana hehe Baj- Bajahanika guhunga hanyuma bagaca baja- babajana mu nkambi z'impunzi za Nyarugusu muri Tanzania.
mwumvise ariko amagambo y'abategetsi bakuru b'igihugu bavuga ko abarundi bagombye kuguma mu gihugu kubera ko umutekano wabo witabwaho kandi ko uzitabwaho amagambo y'abayobozi bakuru b'igihugu buyo muyakira mute Oya ndama ni kutubesha none kwa kwa- kwa tubabuza ngo bareke kugira ku kwa- kwa- kuva ko bazotumesa.
ye urakoze cyane celestin Murakoze cyane namwe.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tuve mu burundi gato ariko mu kanya turasubirayo twambuka mu rwanda kuri iki cyumweru ishyaka pr ryirukanye ku mugaragaro mu ishyaka protemitari wari umuyobozi w'iryo shyaka ibi byatangajwe na donatila mukabarisa umuyobozi w'agateganyo w'iryo shyaka mu kiganiro n'umunyamakuru wacu asomta kaboyi mukabarisa avuga ko mitari yahemukiye ishyaka uwari perezida w'ishyaka pr mitari prote mbere y'uko agirwa ambasaderi amafaranga y'ishyaka yari yaratwaye yari yaranyereje akora kuri konti y'ishyaka amasheke yagendaga yisinyira ndetse mu mazina ye ayashyira kuri konti ye Kuri banki. yose yageze muri miliyoni mirongo itandatu n'eshatu ariko agenda ayagarura buhoro buhoro ubu yarashigajemo nka miliyoni zigeze kuri mirongo itatu ikibabaje ni uko ariwe wabanzaga no gusinya noneho akajya kubwira abandi ngo nibamusinyire uwo yabwiyeho ngo namusinyire yamubwiye nk'uko nanjye yabimbwiye eh, ajya kugenda yarambwiye ngo nta mafaranga ashaka gukura kuri konti ngo akayashyira ku yindi konti kugira ngo tutazayangiza mu byo uyu muyobozi wahoze ayobora ishyaka rya pera aregwa ngo haba hari n'ibikoresho byabuze mu ishyaka ababicungaga nabyo bakemeza ko ari mitari wabitwaye gusa iri shyaka ngo rigiye gushyiraho uburyo bwo gucukumbura amafaranga yose yaba yaranyerejwe n'uwahoze ariyobora ariko iri genzura rikanareba uwo ari we wese waba yaragize uruhare mu kunyereza umutungo wa pr uyu muyobozi twamumaje niba nta yindi mpamvu yihishe inyuma y'ihunga ry'uyu muyobozi wa pr umuntu yakwibaza mitari umwanya muto yagize muri iki gihugu ni ukuba depite umuntu wabaye muri ziriya nzego zinyuranye miliyoni mirongo itatu zakabaye ari ikibazo ku buryo zatuma anahunga igihugu birashoboka ibyo ngibyo ntabwo nabyemeza nta nubwo najya kwemeza ngo ntabwo abuze miliyoni mirongo itatu Eh, twebwe icyo twabonye ni uko yahunze Eh, twatanze ikirego mu rukiko ubwo niba hari imitungo agifite hano bwazavanwa mu bye ubuyobozi bwa peri buvuga ko bwitandukanije na mitari bukimara kumenya ko yahunze mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane mitari prote abaye umuyobozi wa kabiri w'ishyaka rya pr uhunze igihugu nyuma ya joseph sebarenzi kabuye wahoze ayobora inteko ishinga amategeko nawe wari umunyamuryango wa pr asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze cyane asumuta kaboyi nk'uko twari tubabwiye mu kanya ko turi bugaruke mu burundi mu gihe mu ntara y'amakamba havugwa ihungwa ry'abaturage barenga ibihumbi bibiri berekeza mu gihugu cya tanzania radiyo ijwi ry'amerika imaze kumenya amakuru ko hari impunzi z'abarundi mu nkambi ya gashora mu bugesera mu rwanda ziri gutoroka iyo nkambi kubera kunanirwa n'ubuzima zibayemo mu kirundo turi kumwe n'umunyamakuru ndaruhutse jean bosco wa radiyo rpa ndaruhutse uranyumva
ego gatera ryambanze kose rimwe ndarurinze oh Ego, ndarurinze ndabumva cyane yego mb- eh, umbabarire cyane yego tubwire ese eh, aya makuru avuga ko hari impunzi z'abarundi zari zarahungiye mu rwanda zirimo gutaha ayo makuru mwayemeza yaba ariyo
ego twebwe ku- ubu inyuma ya saa sita eh, twari twagiye tugiye kuraba aho perezida nkuru nziza ari ariko aratanga ibifungurwa ku bantu bavuga ko baheruka guhunguka ariko twahavuye dushika ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda neza neza ahitwa ikigeri eh, muri komine Buseni uj- winjira winjira ahitwa ku munzenze mu Rwanda tubashoboye kubona bamwe mu bari ko baratahuka abo nabo rero mugabo ntibavuga ko batorotse ikambi ahubwo bavuga yuko eh, ari abantu bagiye barahungira mu mihana itandukanye batinya ko ngo ujya mu ikambi kuko mu ikambi ngo agoye kuvayo umaze gushikayo bagahitamo gutaha abo rero twashoboye kubabona ariko kandi no muri uwo mwanya twabonye n'abandi bariko baragenda mu gihe hari abariko barahunga abariko barataha hariho kandi n'abandi bariko barahunga uno munsi nk'abasanzwe bunguruza abantu ku makinga muri ako kayira batubwiye yuko eh, ku munsi hashobora kugenda abagera kuri mirongo itatu ariko kandi hakaba n'abandi batari bake baguma ba- bataha bavuye mu bi- mu mihana itandukanye eh, yo muri ibyo bice byo mu rwanda abo nabo rero ngo baga- ba- ahanini batinya kujya muri izo kambi abandi nabo ngo bakaba eh, babona yuko eh, ata inyuma y'aho perezida nkurunziza amariye kuvuga yuko eh, a- azitoza ngo intambara ngo bari biteze ngo ntayo bakibonye eh, abasore U- bakiri ugenekereje, bato bariko uge- barataha.
u- Jean Bosco, Mbere u- twavuganye na Jean- bamwe mu bana bamaze ku- kuza gutangura amashuri eh, na cyane cyane aho muri komine busoni jean bosco ugenekereje umubare w'abataha n'uw'abagenda bahunga b- bimeze gute abataha nibo benshi cyangwa se abahunga nibo benshi
Eh, gushika ubu uya uko umuntu biragoye kumenya umubare cyangwa ibiharuro by'abariko eh, baratahuka cyangwa abariko baragenda ariko uko abanyagihugu twasanze muri ako gace babivuga baravuga yuko ubu hariho benshi bariko baratahana cyane cyane ngo ku- gutinya kuja muri izo nkambi ariko kandi bakavuga ko hariho n'abagendana cyane cyane bagizwe n'abavuye mu gisagara cya bujumbura abo nabo ngo bikaba byaribonekeje cyane kuko bagenda na cyane cyane kuri uwo munsi uh, w'imana uyu uheze aho ngo bari biteze imyiyerekano ikomeye cyane kuri uwo wa mbere bigashobora kuhava ivamo eh, ibintu bitameze neza ibyo batubwiye no ku mupaka aba aba mu gipolitiki kijejwe gucungira imbibe ko bakiriye cyane ku munsi w'imana abantu bariko baragenda eh, mu gihugu cy'u rwanda ni ukuvuga ubu uya biragaragara yuko hariho abagenda n'abongera bagaruka jean bosco umunyamakuru wa radiyo rpa mu ntara ya kirundo turagushimiye cyane kuri mikoro kandi turi kumwe n'umunyamakuru wa radiyo ijwi ry'amerika eric bagira ubusa avuye i gashora ahavugwa ko izo mpunzi zirimo guhunga eric bagira ubusa icyo kibazo kimeze gite ibyo ni byo ko impunzi z'abarundi zirimo gutaha
nibyo koko ayo makuru ni impamo ahagana mu masaha ya saa cyenda ugeze ahitwa iramiro ugiye kugera agasora ku nkambi gatoya nahasanze hafi abarundi bagera muri makumyabiri na bane urebye mu modoka uri buri ntebe bari bicaye barindwi barindwi kubera utwinshi n'utwana bambwiye ko batashye ariko noneho ntabwo batashye gatoya dukosore gato bambwiye ko bananiwe kuba mu nkambi kubera ubuzima bwaho inzara indwara bakatinya n'impfu ziri kugenda zigaragazamo hanyuma se ikibazo ariko noneho iyo urebye iyo babajije none muratashye ntabwo bemera ko batashye ahubwo bavuga ko bagiye hafi ku mupaka ngo bashobora kuvuga wenda kwiyaranja niba ariko umuntu yariza bakareba abantu baba babacumbikiye kuko ngo ikibazo cyo gutaha cyo ntikirarangira ikibazo icyo nicyo nashaka kukubaza nyine kugira ngo umuntu ahunge haba hari impamvu yatumye ahunga ese icyo kibazo iyo muvuganye nabo cyatumye bahunga cyaba cyavuyeho noneho
oya ikibazo cyo kuba batahuka byo ni ikibazo ubona n'ubundi cy'ubuzima bubagoye wenda ugerageje kwinjira mu nkambi mu marembo y'iyo nkambi uhita uhasanga abaryamye ku manywa ubona ko nijoro badasinzira ukabona ntabwo ushobora gutera intambwe ebyiri udakandagiye hafi aho umuntu aryamye ari abasaza ari abana gusa mu buryo bw'inzara nabajije ubuyobozi bw'iyo nkambi buvuga ko iyo nzara bavuga nk'uko bavuga ngo barya igikombe kimwe cy'ibigori bihiye bo bayihakanye bavuze ko ibintu byose bihari nta kibazo eric bagira ubusa turagushimiye cyane tuvuganye uri mu nzira uva i gashora aho wakurikiranye inkuru y'abarundi bivugwa ko batorotse inkambi kubera ikibazo cy'imibereho mibi hanyuma turagushimiye cyane eric
nanjye ndabashimiye
inshuti muduteze amatwi mbere yo gusoza aya makuru yo kuri uyu mugoroba reka twongere tubanyuriremo muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mu ruzinduko arimo mu gihugu cya kenya minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko inkunga ingana na miliyoni mirongo eshanu z'amadolari azafasha ishami ry'umuryango ryita ku mpunzi muri kenya iyo nkunga izafasha kwita ku mpunzi zirenga ibihumbi magana atandatu zahungiye muri icyo gihugu leta ya somaliya itangaza ko yifuza ko ibimenyeshamakuru bireka kwita umugwi w'abagwanyi bari muri icyo gihugu izina rya el shabab mu kiganiro n'ijwi ry'amerika general abduraham turiyahe umukuru w'ibiro by'iperereza bya somaliya avuga ko iyo ngingo yafashwe na leta ari iyo guhakanira uwo mugwi izina ryiza el shabab mu cyarabu bisigura urwaruka leta ikaba itabyemera
inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho tugeze ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba tuboneyeho umwanya wo gushimira enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma hamwe na fatuma karara wadufashije kwegeranya ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema na oriyani itanga ishaka nanjye ndabashimiye cyane kubona mwaduteze amatwi kuri uno mugoroba ibiganiro byacu by'iradijwi ry'amerika birasubira mu gitondo saa kumi n'imwe n'igice mu dutega amatwi murakoze cyane rwose mugire umugoroba umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.